Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu. Mu Burundi ni kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloyizi Bigirimana.
ku bice mirongo itanu na bitanu n'uduce tubiri ku ijana by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe ababa mu gisagara bashomereye bashika ku bice mirongo itandatu na bitanu n'uduce tune ku ijana ayo matohoza nyene yerekana ko mu burundi abakiri bato aribo benshi abafite imyaka iri munsi ya mirongo ibiri n'itanu ni ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana nayo abari munsi ya mirongo itatu n'itanu ni mirongo irindwi na bitanu ku ijana eroje urikaneza ijwi rya amerika tukivuga ku kibazo cyo kwambuka imipaka kuva icyorezo cya virusi ya korona kigeze mu karere k'ibiyaga bigari u rwanda na kongo bihuriyemo koperative kotabu ivuga ko akazi yakoraga kapfapfanye kubera ko igihugu cya kongo cyangiye kwambuka ibicuruzwa by'ingenzi byavaga mu ishami ry'ikigo cy'ububiko rusange mu rwanda majerwa ryo ku mupaka i rubavu ni koperative y'abafite ubumuga bakora akazi ko kwambutsa imizigo ku mupaka wa gisenyigoma inkuru ya mugenzi wacu jean batiste ndabananiye evariste habarurema perezida wungirije wa kotraru arasobanura uko ikibazo giteye twatakaje akazi kenshi twari dufite mbere uyu munsi siko tugifite twatwaraga ibintu tubikuye hano muri majerwa tubijyana muri kongo twashoboraga gutwarira abantu imiceri tukayambutsa muri duwani ya kongo ariko uyu munsi byarahindutse kongo yaranze buretse gutwara ibyo kurya bisanzwe iby'abaturage basanzwe ibishyimbo ibigori amatomati n'ibyo habarurema avuze ko basigaye batwara ibiribwa bivuye mu mirima y'abaturage mu gihe mbere batwaraga ibicuruzwa byose byo muri masherwa yongeraho ko kuri ubu nta munyamuryango winjiza amafaranga arenze ibihumbi bibiri ku munsi si habarurema wenyine ugaragaza ko akazi kabo kapfapfanye aba baravuga ko babonaga amafaranga y'u rwanda atari munsi y'ibihumbi bine ku ituru imwe y'umuzigo ariko ko ubu byabatwara nk'icyumweru kugira ngo babe bakoreye ayo babonaga ku ituru imwe wabona ituru naho wayibona mu cyumweru mo kabiri nangwa gatatu ituru irashobora kwinjiriza angahe ibihumbi bine ubwo mu cyumweru wabonamo gatatu kari cumi na bibiri ndakubwiza ukuri mu cyumweru nta kintu umuntu ari kubonamo na bitanu uri kubona uje ukabona igihumbi n'ejo ukagaruka ukakibona bitanu wenda mu cyumweru wabibona ibi bikamyo nibo byataye amagare akazi kacu iyi modoka ari ukureba ubwo imizigo igiye gutwara ni ya yindi twapakiraga twabonaga ibihumbi bitanu ayo niyo make ni twese amafaranga uyu yabonye niyo nabonaga rero navuga ko ni inyungu ya magana atanu nasanga nakoreye ubusa ubwo akagusigeramo amafaranga ibihumbi bibiri ya bihumbi bibiri uba ufite umusunitsi n'iri gare ryawe kabariho inyungu ndayo uyu munyamuryango wa kotraru arasobanura ko ayo mafaranga babona nayo batayacyura yose ko hari ubwo bayategesha yose bataha bagacyura ubusa mu rugo ndetse ko hari n'ubwo aheruka kurara ntacyo akojeje ku munwa bamugaye nta kwideparasa tugira iyo icyo gihe urakibona ukagitegesha ugataha wagera mu rugo ukabura icyo uhereza abana mbese waje hano ntugire icyo ubona ntiwaburara naraburaye atangira ashimangira ko akazi kabo kangiritse kubera kutemererwa gutwara ibicuruzwa byose kuko yemeza ko kari gashingiye ahanini ku gutwara ibiribwa byo muri majerwa zari batunzi perezida wa kotraru asaba leta kwinjira muri iki kibazo kigakemuka cyane cyane cyane biriya byo kurya nibyo twatwaraga cyane muri kongo nk'umuceri farini bakidufasheho tutongize dutwara iyo miceri twagarutse dusanga byarahindutse tutikemerewe gutwara iyo miceri n'amavuta n'ifarini ubu ibyo mushobora gukura muri majerwa noneho mwemerewe ni ibihe turatwara ibikoresho bijyanye n'isuku james tayebwa ashinzwe politiki y'ubucuruzi bwambukiranya umupaka muri minicom avuga ko bazaganira n'impande zose zirebwa n'iki kibazo kuvuga ngo bambutsa ibicuruzwa by'umukiriya ariko n'umukiriya aba afite izindi rutanduti bashobora gukoresha kugira ngo ibicuruzwa bye byambuke icyo tuzakora nka minisiteri ni ukuganira n'izo mpande zombi tukumva ikibazo kugeza ubu bafite ndetse tukazaganira no ku ruhande rwa kongo tumaze gusesengura neza ikibazo bafite kugeza ubu ngubu ariko nkaba bambutsa ibyo bintu icyo kibazo bari batarakigaragaza iryo jambo ry'icyongereza alternative mu kugenekereza mu kinyarwanda twavuga ko ari andi mahitamo cyangwa ubundi buryo tayebwa yavugaga ko abakiriya ba kotra baba bafite andi mahitamo cyangwa ubundi buryo bwo kwambutsa imizigo yabo cyane cyane ko ubu imizigo yabo yambutswa n'imodoka z'imizigo niyo mpamvu tayebwa avuze ko mu bo bateganya kuganira nabo harimo n'abo kotra yambukiriza ibicuruzwa kugira ngo hatangwe umuti wuzuye tayebwa yongera ko iki kibazo kizakemurwa vuba nubwo aterura igihe ni ikintu rero tugiye gukurikira uburyo twabizeza mu minsi mike ko twaba twabaye igisubizo mu minsi mike yo yaba ari nkangahe Ah, ni mike urumva bizasaba byanze bikunze ku sayidi yacu kuvuga ngo duhuye n'abo ngabo Ah, noneho nidusanga ari ikibazo tugomba kuganira n'izindi nzego Ah, turabizeza ko kitazatwara igihe abanyamuryango ba kotararu batwara imizigo ku magare yabo y'amapine atatu bagenda bicaye kuri ayo magare bafite ababasunika kotararu igizwe n'abanyamuryango mirongo cyenda bamaze kwishyura imigabane nk'uko twabitangarijwe n'abatunzi kuri uyu wa gatatu yongeraho ko kuri abo mirongo cyenda hiyongeraho abarenga gato mirongo itanu bataruzuza imigabane yabo kugira ngo bahinduke abanyamuryango buzuye ba kotararu jean batiste ndabananiye ijwi ry'amerika i rubavu perezida museveni wa uganda yavuze ko urubyiruko rwazobereye mu mikino ngororamubiri rwinjizwa mu nzego zishinzwe umutekano nk'igisirikare n'igipolisi kugira ngo bongere ubushobozi ibi museveni yabivugiye mu muhango wo kwakira abakinnyi bahagarariye igihugu mu mikino olympique iheruka kubera mu buyapani inkuru irambuye na mugenzi wacu ignatius bahizi ikipe ihagarariye igihugu mu mikino olympique kuri uyu wa gatatu yakiriwe ku rwego rw'igihugu mu muhango wabereye ku kibuga cya kororo mu mujyi wa kampala abakinnyi bashimiwe kwifata neza no guhesha igihugu ishema kandi bagataha n'intsinzi inejeje mu irushanwa ryabereye i Tokyo mu Buyapani Uganda yaje ku mwanya wa kabiri ku mugabane wa Afurika inyuma ya Kenya yegukanye imidari umunani kandi ifata umwanya wa mirongo itatu na karindwi ku rwego rw'isi yose Uganda yegukanye imidari ine ibiri ya zahabu umwe wa feza hamwe n'undi umwe w'umuringa The world record has been broken by almost exactly two seconds. Joshua Cheptegei of Uganda, more than anybody in the history of distance running in the modern era.
aho nubwo Joshua Cheptegei yatangazwaga nk'utsinze mu marushanwa ya metero ibihumbi bitanu icy'ingenzi ariko ni uko abegukanye imidari muri iyi mikino iherutse bose bakorana n'inzego zishinzwe umutekano aha niho umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yashingiye ategeka ko abakinnyi biruka binjizwa mu gisirikare n'igipolisi aho bazaje bahabwa umushahara amazu hamwe n'ibindi bikoresho bakeneye mu mwuga wabo The education officer and the head teachers, if they see a child with the potential for ati mu gihe abashinzwe iby'uburezi mu burere butandukanye bazaja babona abana bafite impano muri iyi mikino ngororamubiri aho bazaba bari hose bazaje bamenyesha abashinzwe inzego z'umutekano muri ako gace kugira ngo binjizwe mu gisirikare cyangwa igipolisi barangije amashuri yabo yisumbuyeho mu gisirikare cyangwa igipolisi bazaja babona umushahara ubafasha kandi babone imyanya myiza yo gukoreramo imyitozo yabo ari nta kibahungabanya ubu ni uburyo buhendutse twakoresha guteza imbere uyu mukino without spending too much money.
umwe muri abo bakinnyi wegukanye umudari wa zahabu mu kwiruka metero ibihumbi bitanu kandi akanatsinda undi mudari w'umuringa mu kwiruka metero ibihumbi icumi joshua cheptegei yavuze ko icyo bakeneye ubu ari ibibuga bigezweho byo kuja bakoreramo imyitozo Uh, in 2018, I started my training center alone.
ati mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani natangiye kubaka ikibuga cy'ubujeje buhanitse ku giti cyanjye cyo gukoreramo iyi myitozo ngororamubiri kugira ngo kizafashe n'abandi bakiri inyuma yanjye ubu ndimo gutoza abasore n'abakobwa kandi mbafitemo icyizere cyane ko mu bihe bizaza nabo bazatsinda imidari ku rwego rw'isi yose Three boys and girls who are representing the country.
mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda joshua cheptegei yatsinze amarushanwa y'isi yose naho yegukana umudari wa zahabu mu- mu kwiruka ibirometero cumi undi mudari wa zahabu wa uganda wegukanywe n'umukobwa w'imyaka makumyabiri n'ibiri ni peruf chemutayi wasize abandi bose mu kwiruka metero ibihumbi bitatu mu rwego rw'abagore jacob kiprimo we yegukanye umudari wa feza mu kwiruka metero ibihumbi icumi ku ruhande rw'abagabo uganda yari yohereje abirutsi makumyabiri na batanu muri iyo mikino umukuru w'igihugu yoweri museveni yahaye buri mukinnyi wegukanye umudari igihembo cy'imodoka kandi ategeka leta kongera gusuzuma imishahara y'abakinnyi nk'abo batangiye kuja bahembwa na leta mu wa bibiri na cumi na rimwe kuva uwo mwaka abakinnyi mu mikino itandukanye batsindira imidari ku rwego mpuzamahanga perezida yategetse ko leta ibahemba buri kwezi no kubakira ababyeyi babo amazu meza polisi yatangaje ko abo bakozi bayo bahesheje igihugu ishema batsinda imidari ku rwego rw'isi yose bagiye kuzamurwa bakongerwa amapeti mu myaka mike ishize uganda yatangiye kwiganza mu mikino ngororamubiri ku rwego rw'isi yose ifata imyanya ya mbere yari isanzwe itsinzwe n'abakinnyi bo mu bindi bihugu cyane cyane abo muri kenya na etiyopiya umukinnyi mu mikino ngororamubiri wa uganda wabanje kwegukana umudari wa zahabu mu mikino ya olympique yari john akibwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amagana cyenda mirongo irindwi na kane kandi nawe akaba yari ari umupolisi ignatius bahizi ijwi rya amerika kampala sena y'amerika yaraye yemeje umushinga w'itegeko riteganya amafaranga leta izakoresha mu byerekeye ibikorwa remezo nk'imihanda ibiraro ibibuga by'indege n'ibindi uwo mushinga wemejwe n'amajwi mirongo itandatu n'icyenda kuri mirongo itatu muri sena mugenzi wacu fide niyongabo avuganye na porofeseri atanazi gahungu wigisha kuri kaminuza ya leta ya chicago inaha muri leta zunze ubumwe za amerika amubwira uko abibona niba yaba ari insinzi ikomeye kuri perezida joe biden kuva bayideni acitoza yaravuze neza ko ikintu cya mbere yifuza ashaka ari uko abarepublikani n'abademokarati bokorera hamwe ubu rero ibyabaye byemeje neza yuko ibyo yavugiye ko mu kwitoza ko noneho byateye imbere ko byemejwe kandi bizotuma byemeza neza yuko abanga ibyo ariko arakora cyane cyane mukuru wabo ujya yahora ari perezida Trump bizoca bimusubiza inyuma akabona yuko yuko ibyo yifuza yibaza yuko Biden adashoboye gutwara noneho ko yamuhinyuje ko yabishoboye kubona iryo tegeko ryashoboye gutogwa mu nama y'inshinguzamamateka ni intambwe cyane ikomeye ni insinzi cyane ikomeye kuri Biden n'aba banyamerika bose bifuza iterambere ry'abanyamerika biravugwa ko nk'izo nyubako ibiraro amabarabara ibibuga by'indege ko byinshi biriko birasaza mwibaza ko abarepublikani bavanko mu mareta aho ibyo bibazo byorekereza cyane babonye ko ari ikibazo bararengera inyungu za politike zabo kugira aya mafaranga azofashe n'amareta yabo gusanura ibitameze neza muri izo nyubako nibaza yuko ibyo n'abene babibona ko babonye yuko kuva ibyo bintu byo kubaka amabarabara byo kubaka inzuzi byo kubaka ibyo bintu byose bikeneye ko abantu bashobora kuva mu ntara imwe bagenda mu zindi nka byinshi bari babigize bari ko bararaba za ngwano zo gushimiranira bimwe bita abakomunisite n'abanyamerika ubu rero nibaza ko hageze igihe bose batangura kubona yuko kubyanka bidakwiye kandi ikindi jewe niko ndibaza mushinga fideli nibaza yuko uko bariko bararaba ingene ku ntwaro ya Trump yuko abarepublike naho bamushigikira mugabo yahavuye amera nk'ubuza arabikuramwo ubu rero nibaza yuko n'abene hageze igihe bamwereka bati none ko twebwe twari twagutoye hanyuma ugatangura kuzura dukumira aho mvuga nk'umushinguza amateka makoneri we nibaza ko yoba akomeye cyane ubu acavuga ati reka rero tumwereke yuko uwo mugambi wacu ushobora kubandanya amatari muri bo bituma nibaza yuko ari insinzi ikomeye cyane muri make hariko haraganirwa iyo nteguro y'itegeko rijejwe amafaranga leta ya amerika izokoresha naho bikiri mu ntango ntaho riragera cyane riracari mu nama nkenguzamateka aho abademokrate bariko baragihweza bisa nuko ari icyizere ko rishobora kurengana ntibizosaba amajwi mirongo itandatu mu nama nkenguzamateka ko hariho ubundi buryo bushobora gukoreshwa bikarengana hakoresheje amajwi mirongo itanu na rimwe gusa aho abademokrate bakaba babona ko bafise icizere naho hari abasenateri babiri b'abademokrate Joe Manchin wo muri leta ya West Virginia na Kirsten Sinema wo muri leta ya Arizona niyo iryo tegeko rizoshobora kurengana ry'amafaranga leta izokoresha gizo kwiyongera kuri iyi nteguro y'amafaranga ajejwe inyubako rigafatana n'itegeko ryarenganye ryo gufasha byihutirwa abanyamerika mu gihe uh, bari babangamiwe na covid 19 muri rusange hamwe dufate ko ayo mategeko yorengana akayasinya perezida Biden izo ari insinzi ikomeye cyane kuri we mu, muri iki gihe muri make ni insinzi cyane ikomeye ni insinzi cyane ikomeye noneho biri kurabiraba ubu u- baba ba republike baba ba demokrate abahora bose bavuga nk'ibyo o, byabaye kubera coronavirus urabona ko na bene baba ba republike baba ba demokrate babyanka urazi ko bose babyanka hariho ababikunda ubu nk'abo baratanguye kuza kwicandagisha urumva rero ubu u- ibyo Biden agize ni ibintu nibaza mu bintu bya politike ko ari insinzi ikomeye cyane kandi noneho ikitsimbataza cyane intwaro yiwe mu minsi izokurikira ibyo nicyo ndiko ndibaza irakomeye bwose bwose bwose cyane murakoze cyane urakoze cyane fidel umutaliyane stefano mazengo lulu wigeze gukina umupira w'amaguru mu babigize umwuga mu gihugu akomokamo ubu wamaze gusinya amasezerano yo gukina mu ikipe ya kampala city council authority kcca yavuze ko agiye gushinga ishuri ryigisha umupira w'amaguru kugira ngo ateze imbere umupira w'amaguru mu bihugu byo muri afurika y'uburasirazuba inkuru irambuye na mugenzi wacu timu ishimwe mu gihe bimaze kumenyerwa ko amakipe yo mu bihugu byinshi byo mu burayi atwara abakinnyi b'abanyafurika bafite impano muri ruhago umutaliyani stefano mazengororo afite agashya uyu wakiniraga ikipe yo mu butaliyani mu babigize umwuga ubu yasinye amasezerano mu ikipe ya kampala state council authority kcca kuri we avuga ko agiye gufungura ishuri ryigisha umupira w'amaguru no kuwuteza imbere mu bihugu byo muri afurika y'uburasirazuba mazengo yavuze ko aya mahirwe asa nk'aho yamutunguye gato aho yagize ati mu by'ukuri nari nzi ko bizabaho byari nko kugerageza kandi nanjye nashakaga kureba urwego bariho kuko nigeze kubabona bakina ariko sinigeze menya niba nari kubishobora uburyo nari kubyitwaramo kandi nanjye ubwanjye nashakaga kwipima naho ku ruhande rw'umutoza wa kccafc morile Biekwaso yavuze ko Mazengo yabafashije cyane ati ni umuhanga ni umukinnyi mwiza cyane ukina hagati azi neza uburyo bwo gupanga abandi bakinnyi ni umukinnyi ugira urugwiro ntekereza ko kuba iyi ari shampiyona ya mbere agize amahirwe yo gukina iya kabiri yavamo umukinnyi mwiza cyane reka tuve muri uganda twerekeze ku mugabane w'uburayi aho ibinyamakuru hafi ya byose byo mu bufaransa ku rupapuro rwabyo rwa mbere ari mesi gusa uriho hariho n'umutwe w'inkuru uvuga ngo umunyargentine lionel messi yaje muri paris saint germain messi w'imyaka mirongo itatu n'ine yasinye amasezerano y'imyaka ibiri muri paris saint germain ariko ashobora kongerwaho umwaka umwe uyu munsi ku wa gatatu messi yavuze ko agiye gukorera ikintu kidasanzwe ikipe ya paris saint germain n'abafana bayo ni nyuma y'uko yari amaze kwerekanwa nk'umukinnyi mushya wa Paris Saint-Germain Messi yavuze ko yishimiye urugendo rushya atangiye muri Paris Saint-Germain aho yanumvikanye avuga ko ibintu byose muri iyi kipe bihuje n'ibyo yifuza ku mupira w'amaguru Messi yunzemo ko azi neza impano y'abakinnyi bakina muri iyi kipe n'abatoza babo hagati ariko Messi azakomeza kwambara nimero ye icumi iyi nimero ni nayo yatangiranye muri FC Barcelone imyaka makumyabiri n'umwe ishize mbere y'uko tuva kuri iyi nkuru ya Messi reka mbanze mbabwire gato ko perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bufaransa Vincent Labrune yashimiye ubuyobozi bw'ikipe ya Paris Saint-Germain bwakoze ibishoboka byose ngo Messi uyu munsi aba ari i Paris yagize ati rero kugira Messi muri Paris Saint-Germain bizazamura umubare w'abareba shampiyona yacu ku migabane yose y'isi naho ku ruhande rwa Paris Saint-Germain Nasser El Khelaifi perezida wayo wabaye nk'ubwira umukinnyi w'umufaransa usanzwe ukinira Paris Saint-Germain yavuze ko buri wese azi ejo hazaza hambape ati uyu mukinnyi ni umuhanga igihe cyose aba afite ishyaka ryo gutsinda ali karayifu yakomeje kuvuga ko mbappe yagiye avugira mu ruhame ko yifuza gukinira ikipe ikomeye noneho rero ubu ngo nta mahitamo yo kutagira icyo akora icyo ari cyo cyose afite kuko nta kipe ubu izi imbere ya paris saint germain nyuma y'uko lionel messi ayigezemo reka tuve ku mupira w'amaguru tuze hano muri leta zunze ubumwe za amerika nyuma yo kwifotozanya umwambaro we mushya wo mu ikipe ya los angeles lakers yo muri nba lasso westbrook yavuze ko kuba umufana wa lakers no kuba akomoka mu gace ka los angeles ari umugisha yinjiye mu ikipe ya Lakers mu gihe igihembwe gisanzwe cyo muri NBA kizatangira ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 Westbrook yavuze ko kuba agiye muri Lakers asangamo LeBron James ushobora gukora ikintu icyo cyose mu kibuga akazi ke kazaba ari ugukora ibishoboka byose ngo amworohereze kandi ko yiteguye kubikora umukino utangira kugeza urangiye dusoreze amakuru yacu muri namibiya ejo kuwa kabiri ikipe yari ihagarariye iki gihugu mu mikino olympique yaberaga i tokiyo mu buyapani yasesekaye wondrek mu murwa mukuru iyi kipe yakiriwe mu buryo budasanzwe aho hari ibimodoka bibiri binini bidudubiza amazi ku ndege ndetse hari n'indirimbo n'imbyino gakondo yewe hari n'akarasisi ka polisi baririmba indirimbo yubahiriza igihugu mu bakinnyi bakiriwe harimo christine mbona w'imyaka cumi n'umunani watahanye umudari ni nawe wa mbere mu mateka ya namibiya mu cyiciro cy'abagore wabonye umudari mbona ni nawe kandi wabaye uwa kabiri wabonye